Iri ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo naho saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi arahamagarira abagore kugerageza konsa abana nibura kugeza ku mezi atandatu nta kindi babahaye madamu denise nkurunziza yabivugiye mu ntara ya ngozi ubwo hatangizwaga icyumweru cyahariwe gukangurira ababyeyi konsa ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika desire hatungimana i kigali mu rwanda kuri uno wa gatanu mu ntara ya ngozi hahimbarijwe ku rwego rw'igihugu indwi mpuzamakungu yahariwe konsa ibibondo inyuma yo kugendera ibitaro vya ngozi mu gisata c'aho babundikirira abana bavutse batageze denise nkuru nziza umufasoni w'umukuru w'igihugu c'u burundi yafashe ijambo imbere y'isinzi ry'abantu bari baje muri ivyo birori arabwira abakenyezi akamaro ko konsa konsa neza ni igikorwa gikomeye cyane mu buzima bw'umwana n'umubyeyi mwese murabizi ko amaberebere afise akamaro ntasubirizwa mu ngaburo y'ibibondo iyo umwana aciye yonka ubwo nyine akivuka umuhondo urimo abasoda benshi bakingira umwana amaberebere n'imfungugwa yikwiye kandi nta ngaruka n'imwe ifise ku kibondo amaberebere akingira umwana indwara zo gucibwamwo indwara zo mu bihimba by'ihemero kuzingama n'izindi nyinshi iyo umubyeyi yonkeje neza ni ukuvuga yonkeje gushyika ku mezi atandatu atakindi ahaye umwana aba yikingiye indwara nk'iza kanseri y'ibere n'igitereko byongeye iyo umubyeyi yonkeje neza aratandukanya imbyaro gutyo akagira umwanya wo kuruhuka no kwitaho ibindi bikorwa biteza imbere umuryango n'igihugu denise nkuru nziza yaboneyeho n'akaryo ko guha impanuro abakenyezi cyane cyane aba barundi bakunze kwita abasirimu mboneyeho akaryo ko gukebura cyane cyane ababyeyi b'abanyabiro cyangwa abo dukunda kwita abasirimu kenshi abo tubona bonsa neza ni abirimizi abandi baca baha amata abana bakibaza ko ariyo ngaburo isubirira amaberebere umukenyezi akora mu biro cyangwa akandi kazi kamutuma atagumana n'umwana arashobora gusiga akamiye amaberebere umwana bisaba gusa kwitwararika kuyakamira mu nkongoro isukuye neza twese rero hamwe twogira urunani gushyigikira uwo mugigwa mwiza wo konsa neza ibibondo jeremy hopkins aserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho ineza y'ibibondo unicef amenyesha ko muri rusange ababyeyi mu burundi bari bakwiye kwitaho konsa ibibondo byabo kuko ibitigiri mu burundi bigenda bigabanuka aho kongerekana ibyigwa bitandukanye byakozwe n'abahinga byerekana ko iyo abana b'inzoya n'abakiri bato cyane batunzwe n'ibere gushyika ku mezi atandatu ya mbere y'ubuzima bwabo hanyuma bakaronsa imfungurwa ndemamubiri gushyika ku myaka ibiri dushobora gukiza abana ba baba miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu ku isi yose mu burundi abakenyezi icyenda ku icumi baronsa bane gusa muri bo barabikora inyuma y'isaha bahejeje kwibaruka amatohoza ku bijyanye n'ingene abantu bafungura mu burundi yerekana ko abana batarashikana amezi atandatu batunzwe n'ibere gusa bashika ibice mirongo irindwi ku ijana ivyo biharuro bikaba biri hasi y'ivyo mu kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani vyari mirongo umunani na bitatu ku ijana bikaba biboneka ko akenewe ko haboneka inguvu nshasha inyuma y'ibirori abaremesha kiyago baciye baronswa n'umukenyezi w'umukuru w'igihugu amakinga amajana atatu na mirongo ibiri n'icenda nayo abarongoye amavuriro aho mu ntara ya ngozi bahawe amapikipiki mirongo ibiri kugira bafashe guhimiriza muri ico gikorwa desire atungimana kigali ijwi ry'amerika abantu barenga mirongo inani nibo bamaze gutabwa muri yombi na polisi mu burundi no mu rwanda kuva mu mpera z'ukwezi kwa cumi barashinjwa ubucuruzi butemewe n'amategeko rw'ibiyobyabwenge n'ibindi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre clave niyo nkuru adufitiye inkuru irambuye operasiyo y'ubusarama ya gatandatu ni umugambi wo kurwaniriza hamwe ibyaha ndengamipaka wumvikanywe ko n'inzego z'igipolisi zo mu bihugu bitandukanye bya afurika y'ubuseruko na afurika y'amajepfo mu ntango z'uyu mwaka ushimangirwa mu kwezi k'umunani guheze kuri iyi nshuro ya gatandatu yabaye kuva mu ntango z'ukwezi guheze mu burundi hafashwe ibitari bike harimwo ibiyayuramutwe ibidandazwa vya magendu n'ibindi nk'uko bivugwa n'umuyobozi mukuru w'igipolisi merikiyade ruceyeke ico gikorwa catunganijwe mu ntara zose z'igihugu ibiro amajana abiri na mirongo ibiri na kimwe hamwe n'udutu amajana atandatu na mirongo umunani na dutatu tw'urumogi wa kanabisi yarafashwe imirima y'urumogi yaranduwe mu ntara za rumonge na ruyigi abantu cumi na babiri badandaza canke banywa urumogi barafashwe abantu umunani barafatiwe mu ntara ya muyinga bafise impapuro z'inzira zidakwije ivyangombwa harafashwe amaritiro ibihumbi cumi na bibiri n'amajana atanu na mirongo ibiri vy'inzoga zitemewe n'amategeko amahinguriro atandatu ya kanyanga yasambuwe mu ntara ya rumonge imiti y'ubwoko bugera kuri ijana na mirongo ine na, na butatu yataye igihe yarafashwe mu mafarumasi atandukanye harafashwe kandi n'ibinyobwa n'ibiribwa bidakwije amategeko canke vyataye igihe ibitenge bingana amajana atatu na mirongo icenda byafashwe hakaba harafashwe abantu cumi na batandatu ubu bakaba bariko barumvirizwa n'ubutungane igikorwa nk'ico carakozwe no mu rwanda urwego rw'ubugenzacaha rib rwemeje ko hafashwe ibidandazwa vyiganjemwo amavuta yo kwisiga y'amoko atandukanye atera ingaruka mbi ku mubiri azwi nka mukorogo impuzu n'ibirato vya caguwa ibiyovyabwenge vy'urumogi inzoga z'inkorano ibiribwa n'imiti bitujuje ubuziranenge n'ibindi vy'ibano twagira yezu jean marie vianney umuyobozi mukuru muri rib ashinzwe gukurikirana ibyaha yavuze ko abantu mirongo ine na batandatu bafashwe ibyafashwe byose bifite agaciro karenga miliyoni mirongo inani z'amanyarwanda ndetse n'amadolari arenga ibihumbi mirongo inani na bitandatu muri iki gikorwa rero hafashwe abantu mirongo ine na batandatu icumi bafashwe bakekwaho gucuruza no gukwirakwiza ibiyobyabwenge n'inzoga zitemewe cumi na batandatu bafashwe bakekwaho kwinjiza no gucuruza ibicuruzwa bitemewe naho abandi bafatiwe mu bindi bikorwa bitemewe bitandukanye hafashwe amavuta yo kwisiga y'amoko atandukanye imyenda n'inkweto bitemewe bizwi nka caguwa abacuruza ibintu bitemewe baca intege ababihimbye n'ababicuruza babifitiye uburenganzira ugasanga ntibasora bikanabangamira ubukungu bw'igihugu muri rusange ndetse ibicuruzwa nanone usanga biba bifite ingaruka ku buzima bw'abantu mu buryo butandukanye mu burundi hoho harafatiweyo n'ibigwanisho bicira umuriro igikorwa ca busalamu ya gatandatu cagenze neza cane igikono c'amasasi c'inkoho y'ubwoko bwa kalashnikov hamwe n'amasasu mirongo ibiri n'imwe amasasu y'inkoho y'ubwoko bwa pistoleto kareva angana mirongo ibinane grenade zibiri zo mu bwoko bwa ofensive zarafashwe nta bantu bakoresha iterabwoba bafashwe ariko ntawe uryama mu kondorazosi ni iryo tuzi ko abakoresha iterabwoba bagabishije igihugu cyacu cy'uburundi inzego z'umutekano rero zikaba zisabwe kwama zirikanuye igikorwa nk'ico carakozwe kandi no mu bindi bihugu nk'ubuganda ku mwaka uheze muri ico gihugu hafatiwe abarundikazi barenga mirongo ibiri bari bajanywe mu rudandazwa rw'abantu mu bihugu vy'abarabu yamara kuri iyi nshuro mu karere ka afurika y'ubuseruko nta bantu nk'abo bagiye kudandazwa bafashwe inzego z'igipolisi muri ivyo bihugu ziyemeje ko amaze gukora uwo mukwabo mu gihugu cose kugira ngo ivyaha ndengamipaka bihashwe zihamagarira abanyagihugu gufasha muri ico gikorwa cane cane mu kudomo urutoke aho babonye icaha hose pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda
eme urakoze kumikazi rero bakunzi b'ikiganiro nk'uko bisanzwe tuba tugeze muri wa mwanya twahariye kubageza aho ubutumwa muba mwaratugejejeho mu kiganiro ejo kiba cyaratambutse uyu munsi wa none turagaruka ku butumwa mwadusangije ku kiganiro cyari gifite insanganyamatsiko ivuga ku mibereho y'abana bafite ubumuga aho twibazaga tutese mubona hakorwa iki ngo ihezwa ry'abana bafite ubumuga bicike mu muryango nyarwanda dore ibitekerezo mwatugejejeho kuri iyi nsanganyamatsiko jean claude uwiringiyimana uherereye i muhanga avuga ko abana bafite ubumuga badakwiriye guhabwa akato mu muryango kuko bafite uburenganzira nk'ubw'abandi kandi nabo hari icyo bashoboye kirenga evode uherereye mu karere ka kicukiro yagize ati icyakorwa ngo abana bafite ubumuga bareke guhezwa ni uko leta yashyiraho gahunda zitandukanye zihuriza hamwe ababyeyi ndetse n'abo bana bakigishwa ndetse bakanagaragarizwa ko umwana wese ari nk'undi dukomereze kuri devota dusaba imana uherereye i murambi aho avuga ko abana bafite ubumuga bahabwa agaciro bagashyirwa mu bigo bishinzwe kubitaho aho bahabwa ubumenyi bwatuma bajya ku isoko ry'umurimo naho kwizera ernest uherereye mu kagarama yagize ati abana bafite ubumuga ntibashyirwe hamwe mu matsinda atandukanye bitewe n'icyiciro cy'ubumuga babarizwamo ubundi bigishwa ibintu bitandukanye bityo na sosiyete ibone ko nabo bashoboye eduwari we uri kimisagara avuga ko abana bafite ubumuga bafite uburenganzira nk'ubw'abandi bose ati rero sosiyete nireke kubaheza ejene we avuga ko azi umwana ubana n'ubumuga atari ko ababyeyi be bamufungirana mu nzu ejene icyo nakubwira wagiramo inama abo babyeyi ni uko bagana ikigo cya gatagara bakabafasha akiga nk'abandi bana uwo mwana dukomeza innocent uherereye ikibaga Kibagabaga yagize ati ndabashimiye kuri icyo kiganiro mwatugejejeho cy'abana bafite ubumuga nawe udukurikiye ushobora kudusangiza ibitekerezo wifashishije nimero ya telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe cyangwa se kuri zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri ndasubiramo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe cyangwa se zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri mushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka watsapu kuri nimero navuze haruguru ya emutiyeni ndetse no kuri fesibuku na insitagaramu aho mujya ahashakirwa mukandikamo ejo yufu eko mu magambo arambuye uyu ntiyatwibwiye afite nimero iherwa na karindwi gatatu gatanu mu butumwa bwe aravuga ko ababyeyi badakwiriye guheza umwana ufite ubumuga ati ahubwo hakorwa ibikorwa bitandukanye byahindura ubuzima mu buryo bwo kubashyigikira dukomereze kuri elasite aho avuga ko guheza abana bafite ubumuga ari ukubababaza ubuzima bwabo bwose ndetse n'abazabakomokaho n'uyu nawe ntiyatwibwiye afite nimero iherwa na karindwi kabiri kabiri mu butumwa bwe aravuga ko abayobozi bagakwiriye gushyiramo imbaraga ati nanjye mfite akaguru kamwe nararangije segonderi nuko nabuze ubushobozi bwo kwiga kaminuza ati mbanyabihu muri gishwati aho mbona nta terambere nzigera ngira
urakoze cyane ukeza kirisitera tunashimira mwe mwese mudahema kutwereka ko mudukurikiye mubinyuza mu bitekerezo mudusangiza bakunzi bacu rero mushobora kudusangiza ibitekerezo byanyu ingero cyangwa inyunganizi ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twibaza tutese mubona biterwa n'iki kuba mu rwanda hakivugwa ikimenyane mu itangwa ry'akazi nimutwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri nimero yacu ya watsapu ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe magana na cumi na rimwe mwadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram twitter na youtube aho ujya ahashakishirizwa ukandika ijambo jifu ko rifatanye maze ukadusigira igitekerezo cyawe ibitekerezo byanyu mukomeze mubyohereze turaza kugira akanya ko kubisoma reka rero twanzike n'ikiganiro ejo cy'uyu munsi aho turi kuganira ku ngingo irebana n'ikimenyane mu itangwa ry'akazi aho usanga mu rwanda ahari bamwe bagihabwa akazi hashingiwe ku kimenyane n'icyene wabo dushishikariza abatanga akazi bose baba abikorera cyangwa bo mu nzego za leta gutanga akazi biciye mu mucyo mu nyigo y'umwaka wa bibiri na cumi n'itanu yakozwe na minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo igaragaza ko mu bashaka akazi abagera kuri magana abiri na mirongo itatu na batandatu babajijwe niba kubona akazi byoroshye cumi na batatu ku ijana muri bo basubije ko harimo ruswa ariko abamaze kubona akazi bo batangira kwifata kuko muri magana ane na mirongo ine na bane babajijwe babiri ku ijana gusa ari bo bemeye ko mu gutanga akazi mu rwanda hakirimo ruswa ruswa ishingiye ku gitsina iri ku kigero cya mirongo ine ku ijana ishingiye ku mafaranga ikaba ku kigero cya mirongo itatu n'icyenda ku ijana nayo ishingiye ku cyenda wabo n'ikimenyane ikaza ku mwanya wa gatatu aho iri ku kigero cya cumi n'icyenda ku ijana abaturage batandukanye batuye umujyi wa kigali baravuga ko nubwo hari icyakozwe kugira ngo ikimenyane n'icyo nabo bigabanuke mu itangwa ry'akazi ngo haracyari aho bikigaragara mu rwanda kuko hari aho usanga umuntu ahabwa akazi n'uwo azi nyamara hari abandi bicaranye ubumenyi bwari bukenewe kuri uwo mwanya ni kuri mikoro ya mugenzi wacu isingizwe marikirere ikimenyane agiye uko nkibona mu rwanda ni ikibazo gihari gikomeye cyane aho umwana kuri ubu ngubu asigaye arangiriza amashuri yisumbuye aho afite ubushobozi ugasanga abuze akazi ahubwo abafite bene bo bakomeye ugasanga nibo babashyize muri ya myanya n'ubundi biriho ubu ngubu ukabona biragenda bigira ingaruka ku rubyiruko bikagira ingaruka ku buzima bwacu n'ababyeyi bacu muri rusange bitewe n'imiryango tuba dukomokamo kenshi rimwe na rimwe wenda iba itanishoboye itashoboye kuba yadushingira nk'amabizinesi ngo tube twakora bikaba ngombwa yuko cya cyene wabo n'ikimenyane biba nk'ingaruka kuri buri muntu uwo ari we wese mbona aricyo gisigaye gikora cyane kuko umuntu ararangiza akiga segonderi akiga iniverisite byose akabirangiza yarangiza ntabona akazi hanyuma umwana urangije segonderi gusa ko afite mwene wabo ukora muri kampani ikomeye cyangwa se ibindi bindi famiye ye ikoramo ugasanga niwe bahaye akazi kuruta wa wundi wundi wize ufite n'impamyabushobozi kuri ibyo ngibyo wenda uwo mwana agiye gukora mu bwo mwana uwo ari mwene wabo ugasanga niwe ubikoramo ugasanga abantu bize baricaye nibo bashomeri dufite muri kino gihe cyene wabo mu kazi rero ntabwo cyabura mbona kitazanashira ikimenyane cyangwa cyene wabo mu kazi mbona ko ari ikibazo kiriho mu rwanda ko usanga umuntu atanga akazi cyangwa abona akazi kuko hari umuntu afite aho hantu ushobora kuba wamufasha kukabona aho kugira bamuha akazi kuko ari qualified afite skills ashoboye ako kazi ahubwo bakakamuha kuko hari uhari wahamubereye ushobora kumufasha kukabona byoroshye ni ikibazo rero gihari cyane muri sosiyete nyarwanda byibura ubona ko hari icyakozwe kuko ubu noneho basigaye bashyira imyanya ku isoko abantu bagapiganwa nubwo nabwo ntahamya ko bica mu mucyo njye rero mbona mu by'ukuri ikene wabo n'ikimenyane mu itangwa ry'akazi bigihari kandi bikorwa bikagira ingaruka ku buzima bwa benshi kuko usanga kubona akazi udafite ukuzi ukomeye bigoye nubwo bishoboka turabashimiye cyane abaturage bo mu mujyi wa kigali twaganiriye aho abenshi bavuga ko kubona akazi muri iyi minsi ntawe muziranye ari ingorabahizi muri bimwe mu binengwa na benshi mu banyarwanda harimo n'imitangire y'akazi idaciye mu mucyo hari abakoze ibizamini bisaba akazi ndetse banujuje ibisabwa kugira ngo babone uwo mwanya upiganirwa ariko nyamara ntibazamenye n'uko akazi katanzwe turabyumva mu kiganiro mugenzi wacu nikoregera neza yegeranye n'umukobwa wo mu karere ka nyanza utarifuje ko amazina yatangazwa reka tubumve kwiga kugira ngo umuntu azabone akazi ni kimwe mu bitera benshi mu banyeshuri kwiga batiyigishije nyuma yo gusoza amashuri rero gushaka akazi hirya no hino nicyo kiranga abakimara kwiga aho usanga benshi bahora bitwaje icyo bita jeronere uyu mukobwa utarashatse ko dutangaza amazina ye atuye mu karere ka nyanza ariko akorera ubucuruzi bwe mu karere ka gisagara ahazwi nk'isave yarangirije amashuri yo muri kaminuza y'u rwanda aho yize ibijyanye n'icungamari aragaruka ku itangwa ry'akazi mu rwanda ngewe ndebye mbona mu rwanda nta mucyo uhari mu gutanga akazi kuko mu gutanga akazi ubungubu huzuyemo icyene wabo gusa umuntu araha akazi mwene wabo araha akazi umuntu azi umuntu bari baturanye ibintu nk'ibyo mu ijwi ryuzuye umubabaro aragira ati maze imyaka irenga ine nsaba akazi nkakora n'ibizamini ariko simpamagarwe najya kureba nkasanga ka kazi karatanzwe nk'ubu ngubu ngewe narangije amashuri ya kaminuza muri bibiri na cumi na gatanu maze kwaka akazi ahantu harenga umunani nkakora ibizami bakambwira ngo bazampamagara nze gukora interiviyu natsinze ikizami nkagenda ngategereza ngaheba nahamagara nakwibutsa ati akazi ntakagihari nkibaza ese kuki batampamagaye ngo nze muri interiviyu kandi barambwiye ko nasohotse ku rutonde rw'abantu batsinze ngomba kuzaza gukora interiviyu mu bigaragara ni uko ako kazi n'ubundi kari gafite abo kagenewe ahubwo icyo kizami cyashyizweho n'iyo interiviyu yari urwiyerurutse kuba adafite icyo akora gifatika byatumye arushaho kwiheba kuko ababona ubuzima bwe bumukomereye nk'ubu nta kazi gahamye mfite umwaka umwe mba ncuruza imyenda uwundi mwaka nkaba nagiye mu nkweto uwundi mwaka nkaba byahagaze nta kazi mfite kubera igishoro ni gitoya ugereranyije n'amafaranga nyine umuntu abona niyo ibibazo umuntu aba agomba gukemura ugasanga birangana rimwe na rimwe ugaparika nyine byangezeho ingaruka nini cyane ku bwanjye numva hashyirwaho uburyo bwo gutanga ibizami hakaba hashyirwaho nk'ikigo gishinzwe gutanga ibizami bakaba aribo badukoresha ibizami akaba aribo badukoresha na interiviyu koko bakagendera mu mucyo kandi icyo kigo kikaba gifite n'abantu bo hejuru bagomba kugisuzuma bakareba koko inzira zakoreshejwe kugira ngo hatangwe akazi niba ziciye mu mucyo nk'umuntu umaze imyaka ine asoje amashuri akaba yarakoze ibizamini ahantu umunani hatandukanye ndetse kuri ubu akaba adafite akazi gafatika akora yifuza ko kugira ngo iki kibazo cy'icyene wabo ndetse n'ikimenyane mu itangwa ry'akazi gicike mu rwanda ari uko hashyirwaho ikigo cy'igihugu gishinzwe imitangirwe y'akazi bityo hazarushaho kuza umucyo mu itangwa ry'akazi nitwa nicole giraneza umunyamakuru mu kiganiro ejo
uyu mukobwa ati maze imyaka irenga ine ndangije kaminuza yewe nakoze n'ibizamini aharenga umunani nkabitsinda ngasohoka no ku rutonde rw'abemerewe kubazwa ibibazo ibizwi nka interiviyu nyamara igihe cyo gukora interiviyu cyagera sinamenyeshwa turakomeje n'ikiganiro cy'uyu munsi aho turi kuganira ku ngingo irebana n'icyenda mu itangwa ry'akazi aho usanga benshi bavuga ko kugira ngo ubone akazi muri iyi minsi bisaba ko ufite uwo muziranye mu bagatanga gusa ibi ntabwo twavuga ko biri hose kuko bishoboka ko hari n'abandi babona akazi nta muntu n'umwe baziranyeho bagasabye wowe udukurikiye wadusangiza ubuhamya bwawe niba koko warabonye akazi nta kimenyane kibayeho nutwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ari zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri watwandikira kandi unyuze kuri nimero yacu ya watsapu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram twitter na youtube aho ujya hashakishirizwa ukandika ijambo jifuye ko rifatanye maze ukadusigira igitekerezo cyawe ibitekerezo byanyu nyine mukomeze mubyohereze turaza kugira akanya ko kubisoma reka dusabe imizero kirispe uri ku banga bw'ibyuma tuzamura indirimbo ntumpeho y'umuhanzi urugamba sipiriyani turagaruka dukomeza n'ikiganiro mu kanya imucyo twambare twambariye kubimena yewe ubu nahise mpoza twazanga n'imbe nushaka umurikire mu runana rw'imihigo turishimye turahire yuko tuzahora ndakubutsa ko iyo ukomeje gutega amatwi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm aho turi umwanya w'ikiganiro ejo njye mukomeje kubana muri studio nitwa jemye muhawe nayo uyu munsi rero turi kuganira ku ngingo irebana n'ikimenyane mu itangwa ry'akazi turebera hamwe ingaruka bigira kandi dushishikariza abatanga akazi kubikora mu buryo bunyuze mu mucyo umunyamakuru w'ikiganiro jo david hitimana yaganiriye na ngirina muganza akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta maze amubwira uburyo bagenzura umucyo mu itangwa ry'akazi ibirego bakiriye ndetse n'uburyo babikemuramo reka tubumve nitwa angelina muganza ndi umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta turi kuganira ku nsanganyamatsiko i- ivuga ahanini cyane ku cye- ku cyene wabo mu itangwa ry'akazi ariko twibanda ahanini eh, ku mucyo mu itangwa ry'akazi ese umucyo mu itangwa ry'akazi ugenzura bite n'iyi komisiyo Eh, iyi komisiyo kuva yajyaho yahawe inshingano yo kugenzura ko inzego za leta zose eh, zigira umucyo mu itangwa ry'akazi kandi zikubahiriza n'amategeko yose ajyanye n'ukuntu abakozi ba leta bashakwa n'uko bacungwa uko bikorwa rero hari iteka rya perezida rigena ukuntu abakozi ba leta bashakwa iryo teka rivuga neza ko kugira ngo umuntu abe umukozi wa leta y'u rwanda hari intambwe binyuramo intambwe binyuramo rero bijyanye no ku- n'uko hatangwa itangazo rikagaragaza neza umwanya ukeneye umukozi eh, n'ibisabwa Eh, komisiyo ishinzwe abakozi ba leta icyo ikora isuzuma ko ibyo byose bi- biteganijwe byubahirijwe iryo teka riteganya ko n'utanyuzwe ajurira akajura ku rwego rwa mbere urwego rwa mbere ni rwa rwego ruba rwaragaragaje ko rushaka umukozi atanyurwa akajurira ku rwego rwa kabiri urwego rwa kabiri ni komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta rero ibyo byose iyo bimaze gukorwa komisiyo ikajuririrwa noneho dukurikirana kureba koko ubwo bujurire buba bufite ishingiro Ah, iyo raporo iyo raporo rero turayisuzuma tukareba ko ibintu byose byakurikijwe ko ibiteganywa byose byakurikijwe ko nta karengane kabayeho ko nta tonesha ryabayeho noneho igikurikiraho ni uko twakira uh, ubujurire aho bwagaragaye nabwo tukabusuzuma ngira ngo mu kanya mubonye umuntu wari waje hano kubera ubujurire babiri mu by'ukuri eh, tukabakira tukareba no ku mavidewo aba- videwo iba yafashwe igihe cya oro intaviyu noneho ubwo hagafatwa umwanzuro ko umuntu yarenganye cyangwa atarenganye mumaze kwakira ubujurire bungana iki Eh, ubujurire twakira ni bwinshi it- ubwo twakiriye buri mwaka eh, nk'uyu mwaka washize wo mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani cumi n'icyenda twakiriye ubujurire burenze ubujurire burenze ijana ariko icyo navuga ni uko hari ububa bufite ishingiro hari n'ububa budafite ishingiro iyo bufite ishingiro ni ukuvuga ngo umuntu wajuriye koko haba habayeho amakosa muri ubwo buryo bwo gutanga akazi komisiyo ifite uburenganzira bwo guhagarika icyo kizamini kikaba cyasubirwamo ni uko uwakoze ikosa mu gutuma umuntu abona akazi atabikwiye leta bakoze ibihano bahanwa umuntu ukoze iryo kosa ariruka umuntu wese uhawe undi amahirwe yo kubona akazi atabikwiye ubwo ni ukuvuga atatsinze cyangwa ata- adafite ibyangombwa bisabwa cyangwa ufite uburenganzira bwo kubona akazi akakabuzwa kubera kumuvangura cyangwa ku mpamvu izo ari zo zose uwo muntu ubikoze iteka riteganya ko yirukana ubutumwa nagenera abanyarwanda ni uko leta y'u rwanda yafashe umwanzuro udasubirwaho ko abanyarwanda bafite amahirwe angana muri byose harimo no gushaka akazi ikindi cya kabiri ni uko uwumva wese yarenganye aba akwiye kubigaragaza ntihabeho ibintu byo kuvuga ngo akazi kabonwa n'ufite abamuzi n'ufite i- ibyo mu by'ukuri usanga ari ugutesha agaciro eh, ihame ry'igihugu ryemerwa ko abanyarwanda dufite amahirwe angana turamushimiye cyane angelina muganza ku busobanuro bwimbitse yatanze ku bijyanye n'icyonamwe itangwa ry'akazi aho yagize ati umuntu wese uha akazi utabikwiye ku mpamvu izo arizo zose iteka rya perezida wa repubulika riteganya ko yirukanwa mu kazi kandi uwumva ko yarenganye wese afite uburenganzira bwo kubigaragaza mizero kirisipuri ku buhanga bw'ibyuma yakongera akatuzamura indiri mu ntumbeho y'umuhanzi rugamba sipiriyani turagaruka dusoma ibitekerezo mwamaze kutugezaho muri iki kiganiro ubutabera n'amahoro urukundo n'ubupfura ubukire bwanga ibyo ntabugaya imbuto umuhanzi rugamba sipiriyani ati niba utunzwe na ruswa ukura mu baturage ubwo uratata ntura imvura ati kandi niba urabuka iby'abandi ugata n'urwo wambaye ntumpeho abantu rero batanga akazi bashingiye kuri ruswa y'ikimenyane cyangwa icyene wabo kuva uyu munsi bamenye ko atari imfura reka rero nongere nk'umwanya mugenzi wanjye ukeza kirisitera atugeze ibitekerezo mwamaze kutugezaho muri iki kiganiro ndagaruka dusoza n'ikiganiro mu kanya hari ubutumwa bumaze kutugeraho kuri iyi nsanganyamatsiko twaganiriyeho uyu munsi wa none binyuze kuri nimero ya watsapu y'ikiganiro ejo ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe twihuse kabira emmanuel aravuga ko ikimenyane mu kazi bigoye kugica kuko nta kuntu umuntu yaba afite umwanya w'akazi ngo ntahere ku nshuti ye cyangwa umuvandimwe we devota we aravuga ko ikimenyane mu itangwa ry'akazi gihari atari ko hari n'aho akazi gatangwa mu mucyo aho uwatsinze ari we ugahabwa naho kirenga evode wasanga buri wese abigize ibye ikene wabo mu itangwa ry'akazi cyacika ataho ubona akazi yaba ari ugakwiriye hatari ikene wabo cyangwa ruswa umuhuza natali waravuga ko bitewe n'ubukangurambaga mu kurwanya ikene wabo n'ikimenyane mu kazi bizagenda bihinduka atariko nanone bajye banahana bihanukiriye ababikoze bityo bizatuma n'ubitekereza bireka agatanga akazi ashingiye ku bumenyi n'ubushobozi bw'ugasaba ubu ni bwo butumwa twari tumaze kwakira ku ngingo y'ikimenyane mu itangwa ry'akazi mu rwanda namwe mudukurikiye mwakomeza mukadusangiza ibitekerezo munyuze kuri watsapu ndetse no ku butumwa bugufi urakoze cyane kirisitera ku bitekerezo wakusanyije tunashimira mwe mwese muduhema ko twereka ko mudukurikiye mubinyuza mu bitekerezo mudusangiza ariko nk'uko kirisitera yabivuze ibitekerezo byanyu mukomeze mubyohereze tuzabiheraho mu kiganiro ejo cy'ubutaha turagana ku musozi w'ikiganiro cy'uyu munsi aho twaganiraga ku ngingo irebana n'icyenda mu itangwa ry'akazi turebera hamwe ingaruka bigira ariko kandi dushishikariza ababikora gutanga akazi biciye mu mucyo muri iki kiganiro twumvise ibitekerezo by'abaturage batandukanye mu mujyi wa kigali twaganiriye abenshi bavuze ko kubona akazi muri iyi minsi ntawe muziranye mu bagatanga bigoranye cyane twumvise kandi umukobwa uvuga ko amaze imyaka irenga inarangije kaminuza akaba yarakoze ibizamini henshi hatandukanye agatsinda nyamara ntamenye irengero ry'akazi naho ku musozo w'iki kiganiro twumvise umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'abakozi ba leta avuga ko uwarenganyijwe wese mu itangwa ry'akazi afite uburenganzira bwo gutanga ikirego cye muri iyo komisiyo ariko kandi anibutsa ugira uruhare wese mu gutanga akazi mu buryo budaciye mu mucyo ko ahanishwa kwirukanwa burundu ese mwebwe twabajya mu kiganiro cy'uyu munsi mubona biterwa n'iki kuba mu rwanda hakivuga ikimenyane mu itangwa ry'akazi mutwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ari zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri nimero yacu ya watsapu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe mwadusangiza ibitekerezo byanyu kandi munyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram twitter na youtube aho ujya ahashakshirizwa ukandika ijambo ijifiye ko ukadusigira igitekerezo cyawe turabashimiye cyane ko mwabanye natwe mu kiganiro cy'uyu munsi iki kiganiro cyari gihagarariwe na nigena roje mizero kirisipe yereka ubuhanga bw'ibyuma naho njye mumvaga kuri mikoro nitwa jememu hawe nayo ndabifuriza amahoro y'imana munongerwa